Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda na mirongo irindwi na zibiri mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri FM mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi Fidele Niyongabo abaramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya uyu munsi repubulika ya demokarasi ya kongo yahimbaje imyaka mirongo itandatu n'umwe irangiye igihugu kironse ukwikukira turi muri bibazo bikomeye cyane kubera intambara itangiye muri 1996 haba n'ubu turi ko turahunga buri munsi abo ni bamwe mu banyagihugu baba mu buseruko bwa kongo igice kigeramiwe cyane n'umutekano muke Burundi n'u Rwanda byo bizokwibuka uwo munsi wo kwikukira ejo ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi mu Rwanda kandi sentare nkuru iburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu n'ibirengera imbire yahanishije Jean Claude yamuremye gupfunga imyaka mirongo ibiri n'itanu amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye leta ya Ethiopia itangaza ko igisirikare cyayo gishobora gusubira kwinjira mu ndwi ziri imbere ku mugwa mukuru w'intara ya Tigray-Mekelle wafashwe n'inteko z'abanyatigreya nicyo tangazo rya mbere rishyikirijwe ku mugaragaro na leta ya Ethiopia kuva umugwa mukuru w'intara ya Tigray-Mekelle ufashwe muri iyi ndwi n'inteko z'umuhari Tigray People's Liberation Front TPLF mu mfunyapfunyo abanyagihugu ku mugwa mukuru Mekele aho uburyo bwo guhanahana amakuru budakora uno munsi kuwa gatatu batangaje ku munsi wa mbere ko abagwanyi b'abanyatigreya bakiranywe akamwemwe itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters bivuga ko ibintu vyari bimeze nk'uko uno munsi kuwa gatatu mu gisagara ca Shire kiri mu buraruko bw'igihugu aho inteko za Eritrea zari zamaze kuva inteko z'abanyatigreya zikaba zari zahinjiye igisirikare ca Ethiopia caragabishije inteko z'abanyatigreya mu kuvuga ko zizo kwishura mu buryo bukomeye cyane kw'inyishu yo muri iki gihe izoba irengeye iyi imbere yaho munsi wa mbere leta ya Ethiopia yaratangaje agahengwe ku ruhande rwayo yamara umuvugizi w'umugwi TPLF Getachu Reda yavuze ko ari inginamico amenyesha ko atagahengwe kahari ko bazobandanya gufatira ingingo abansi babo mu ntara ya Amhara no muri Eritrea kandi ko bazobatuza mu ntara yabo Ubudagi bwavanye abasirikare babwo banyuma muri Afghanistan ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Nini Nahazi abasirikare b'Ubudagi ba nyuma batahutse ejo kuwa kabiri mu ijoro bagera ku majana abiri na mirongo itanu nk'uko byatangajwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi w'ico gihugu Annegret Kramp mu butumwa uyu mutegetsi yacishije ku rubuga rwe rwa Twitter yashimiye inteko zigera ku bihumbi ijana na mirongo itanu zagiye kugarukana amahoro muri Afghanistan kuva mu bihumbi bibiri na rimwe azibwira ko zo kwishimira ikivi zikukije yagarutse kandi kuwagera kuri mirongo itanu n'icenda basize ubuzima mu bitero bitandukanye muri ico gihugu avuga ko batazokwibagirana bitegekanijwe ko inteko za leta zunze ubumwe za amerika n'iza otan zisigaye muri afghanistani nazo zizoba zatahutse bitarenze itariki ya cumi na rimwe z'ukwezi kwa cenda uno mwaka ibikorwa nyezina byo gutahukana abo basirikare bari bamaze imyaka itari mike mu gikorwa cyo kugarukana amahoro muri afghanistani byatanguye igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka turimwo umuvugizi w'urwego rujeje umutekano muri ico gihugu Rahmat Andar yavuze ko ugutahuka kw'abasirikare b'ibihugu bigize OTAN bidasigura ko ugufashanya hagati y'ivyo bihugu na Afghanistani guca guhagarara imwe mu bigambi Andar yemeje ko ubudagi buja bwaramaze gutangura gukora irimo kuronsa inyigisho za gisirikare abajeje gucungera umutekano wa Afghanistan ayo yari amwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc ushobora kandi kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cyacu cya interineti aricyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini kuri uyu wa gatatu itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa gatandatu repubulika ya demokarasi ya kongo ihimbaza isabukuru y'imyaka mirongo itandatu n'umwe imaze ironsa ubwigenge amara bamwe mu banyagihugu baba mu turere tw'imisozi miremire ya teritwari ya fizi na uvira bavuga ko kuva kongo ironsa ubwigenge bari mu ntambara z'imigwi yitwaje ibigwanisho gushika uyu munsi ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira bamwe mu baturage bakomoka mu moko atandukanye yo mu karere k'imisozi miremire ya fizi na uvira bavuganye n'ijwi rya amerika bahuriza hamwe ko uyu munsi basanze bari mu ntambara z'imitwe yitwaje intwaro rutaganda ngungu ni umusaza w'imyaka mirongo urwenda n'itatu atuye ahitwa igakenke ni mirometero hafi cumi na bitanu uvuye muri santere ya minembwe asobanura ko kuva igihugu cya kongo cyabona ubwigenge atarigera abona amahoro bitewe n'uko ubwoko bwabo bw'abanyamurenge buhora bwibasirwa n'intambara z'imitwe yitwaje ibigwanisho umurere yaraje iradusenyera ahangaha n'icyo gihe rigahunze dusigaye hano nanje intambara icyo gihe turwana na- na mayimayi turaha turahunga tuzibara turagenda ibaraka tuhamara imyaka twamaze imyaka ibiri baraka turagaruka ngo tugaruke kandi duhitira haniga kenshi mayimayi kandi irasi iratanga rwanda kurwana nayo dusigara ahangaha nyuma yabwo barashaka kandi ngo bashobore kudutera kandi nibwo mukotanyi yaje mukotanyi iraza idutandukanyiriza bariko turwana na mayimayi itubwiraga nk'amahoro nyuma yayo mahoro niyo y'igitambara kandi siyo twanja kurwana nabo kuri uno munsi mugabe mukubito patrick we ni umuturage w'umfurero wo mu bijombo amya yuko nubwo uyu munsi kongo iri kwizihiza isabukuru y'imyaka mirongo itandatu n'umwe imaze ibonye ubwigenge bo nta bwigenge barabona kuko abavandimwe babo n'ibintu byabo byibasiwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani n'indi igizwe n'abanyamahanga turi mu- muri bibazo bikomeye cyane kubera intambara itangiye muri 1996 haba n'ubu turiko tura turahunga buri munsi abantu bariko barapfa ibitungwa bariko barabirya i- i- imirima iriko ira- i- barayipora kubera habaye absence totale ya autorite de leta mu- mu- muri bitozi nyine ya uvira ya fizi na itombwe ubu nyine bariko baragwana buri munsi abaturage bariko bara- barahunga buri munsi bariko barapfa bariko aba baturage bo muri aya moko atuye muri utu turere ashinja imitwe yitwaje ibigwanisho ya buri bwoko ko ariyo ibujije ubundi bwoko amahoro aimable na burizi ni umuvugizi wa mayimayi biloze bishambuke ashinja twigwaneho na gumino zo mu bwoko bw'abanyamurenge kubabuza amahwemo ayo mahoro batarabona kuva muri mirongo itandatu nibo bo- nibo bonyine bayibujije ntabwo ari twe twa- twa- twababujije amahoro nibo bonyine biyibujije amahoro kuza kudutera kutwica kutuvyola icyo nicyo cyababujije amahoro bo nibo bonyine ariko nta mufurero nta bishabuke nta mubembe nta n'umwunyizi wababujije amahoro nibo bonyine bayibujije amahoro nuko batwica buri munsi bakatuvuyora buri munsi bakatwicira mu mirima bakica abakecuru bakabatemagura felix ngarukiye nawe ni umuvugizi wungirije wa twigwaneho yegeka ibibazo byose by'umutekano muke abanyamurenge bahura nabyo kuri mayimayi n'inyeshyamba zarebye itabara zigwanya leta y'u Burundi ejo bundi za rurambo bumvise ko bateye imihana barayitwika irashira bagaruka muri bijombo barayitwika irashira Ah, ejo bundi bumvise ko bari mu karingi bajana inka Ah, zaje kugaruka gusa ariko ari umutekano muke nyine wa mayimayi na redi tabara twebwe twirwaneho twirwanaho kuko turi abasivile kubera ibitero badutera ariko nta mugambi n'umwe twacuze kugira ngo twangaze abapfurero n'ubu turabatunze ah, guhera mu minembwe turabafite ibijombo turabafite twagiye dusigarana twahaye amahoro gusa ibibazo by'umutekano muke bimaze iminsi byibasiye abo baturage batuye mu misozi miremire umusaza yisake bitwenge asanga leta ya kongo igira intege nke kugira ngo ibirangize kuko njye uburenganzira mbuze nuko inka yanjye igenda leta ihayireba kandi ikajyanwa n'ufite imbunda kirya nawe afite ese iyi mbunda iva he? kino gihugu kirimo abami biswa ngo barategetse igihugu ika- zikabagirwa mu gihugu cy'abami zikaribwa zikarangira ese abami bakora iki aho ijambo rya gatatu hariho amasoko harimo ba perezida b'amasoko basuzuma na ba veterineri izo nka zikaribwa barebera si ibi bibazo by'umutekano muke byonyine abatuye muri utu turere tw'imisozi miremire bafite kuva kongo yabona ubwigenge ahubwo bafite ibibazo byo kutagira ibarabara n'ibitaro bedasinga bo ku bwaragijwi rya amerika ubuvira mutara kivu y'epfo Uburundi n'u Rwanda byaronse ubwigenge bwavyo ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri bwikuyeko igihugu c'Ububirigi mu Burundi ejo ku munsi wa kane igenekerezo rya mbere ry'ukwezi kw'indwi imyaka mirongo itanu n'icenda izoba irumanye Uburundi buronse intahe y'ukwikukira mbega ibintu abarundi bashobora kwishimira kuva igihugu cigobotoye indwaro ya gikoroni n'ibihe hoko gwiki kugira ngo Uburundi bushikire amahoro arama n'iterambere Sylvestre Ntibantunganya inararibonye mu buzima bw'igihugu c'u Burundi yigeze no kuburongora yaganiye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije aratangura avuga ku ntambwe Uburundi bugezeko ntibwaronse ahubwo bwasubiye ku ndahe yabwo kuko igihe eh, abadagi bashangaye uburundi hanyuma inyuma hakaza ababirigi uburundi kari igihugu kigizwe na leta itunganije neza mu nzego zose z'igihugu haba mu by'intwaro haba mu by'ubutungane haba mu by'igisirikare urabona yuko ari leta itunganye eh, gusumba mbere ibihugu bitari bike byo muri afurika usanga byagiye bisa n'ibyaremwe n'abo bakoroni nyene bacu icya mbere rero novuga ni uko uburundi bwasubiye ku ntahe yabwo icya kabiri ni uko iyo ntahe naho hari ibintu byagiye bigorana ari ntahe usanga umurundi wese ahanye atakuraba bwabwe cyangwa ibindi bikorwa byo gutandukanya ngaha mu gihugu cyacu nk'ubwoko urabona ko bose bagenda bagira bati ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri twarasubiye ku ntahe yacu kandi dutera agateka nk'uko mubivuze hari ibintu bitagenze neza muri iyo myaka yose iheze hariho ibibazo by'indyane byiyongeye cyane rwose cyane cyane indyane zifatiye ku bwoko ku ntara eka no kuri politike ibyo bintu byotorerwa umuti gute uba utagisubira inyuma umuti nta wundi nta yindi yo kurondera ko bwa mbere kwemera yuko hari ibintu bibi byabaye muri kino gihugu na cyane cyane mbere byasesereje uburundi ni ibintu byagifutira ku moko icya mbere rero cyo kumenya ni uko mu burundi buriya ijambo ubwoko dufashe uko rivuga mu gifaransa ukoresha ijambo etine cyangwa ukoresha ijambo tribu igitavuze coco n'irasi ibyo nta biriho mu burundi kuko usanga abarundi tuvuga ururimi rumwe tuba mu gihugu kimwe dufite imigenzi imwe twinjiza cyo kimwe muri byose ugasanga rero ni ibintu byagifatiye cyane cyane kugene hatunganywa intwaro nyine abantu bashyikira ubutegetsi gusa abashaka kubyorosha cyane bakibaza yuko bigenda bifatiye ku bwoko icya kabiri rero tukumenya ni ukwemera kurondera neza ibyaje muri kino gihugu abo byasesereje urabona nk'ufashe nk'akarorero ku byabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri tumaze iminsi tubivuga ahangaha mu gihugu cyacu ukabona imyaka mirongo itanu abarundi batari byatanguwe kuvugana barana mu maso neza icyo kibazo atari hamwe gusa n'abanya politike ahubwo barya bababaje cyababaje ugasanga baranje bakavuga nabyo byatumye ikibazo kigenda kigira ingaruka mbi cyane mu gihugu ni ukuvuga rero yuko ari ngombwa kukivugana neza icya gatatu ni ukumenya kuraba rero ingirizo zose byoheza bikaronka umuti biciye mu gutunganya neza ubutegetsi mu gihugu ingene bushikirwa n'ingene cyane cyane bukoreshwa kuko urabona yuko hari ababushyikiriye ego mu nzira zitari zo kuko baciye amakudeta kuko bakabukoresha mu buryo bubi cyane bwatumye ubutegetsi ahubwo buza gusikiza igice cy'abantu b'abarundi atakindi bahomba atari uko imana yari yabaremye ikibazo cy'ukuntu abarundi batabona cyo kimwe kahise k'uburundi aho twavuga cyane cyane nk'ubwicanyi bwabaye mu bihe bitandukanye mu burundi haba mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri haba mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo inani n'umunani reka no muri mirongo icyenda na gatatu abarundi usanga kenshi na kenshi batavuga cyo kimwe ibyabaye hakaba kandi n'ukuntu babandanya kutavuga cyo kimwe n'ibyerekeye agateka ka za muntu ku bwanyu kugira ngo abarundi basome kumwe ibyashyiriye uburundi hokorwa iki icyo hinduka ni iki icyo navuga ubwa mbere ni uko kuri icyo kibazo iyo igihugu giciye mu ngorane nk'izo ho ko hageraho abantu bifata nk'uko bivuze n'ibintu umaze kubona ko bishika na hose igihambaye ni uko iyo umuntu ari ku butegetsi agira ati iyi nzira ndimwo jewe mu mutima wanje ndabona koko ko ari inzira nziza izotuma uko kuri abantu banyotewe aha tuvuga abarundi abarundi banyotewe tugushikako iyo rero ugiye gushika ukuri burya ukuri kuratoneka kurababaza mugabo kandi igihambaye cyo kumenya ni uko ukuri gukiza niko rero kuzotuma ibyo byose byagiye bidushikira tubirengera ko batavuga kimwe rero kenda byoko n'ubwa mbere batanguye kuvugira habona ukumva nk'umupfakazi wo mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itatu na gatanu na mirongo itandatu n'icyenda na mirongo irindwi na kabiri avuga ukumva ejo turukumva n'abandi bazovuga mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo inani n'umunani na mirongo icyenda na gatatu bazovuga bakavuga gusumbya uko twarakumva abanyapolitike bo bagenda bavuga ibyo bifitiye bonyine rero abantu bakatizwa kugira ubuntu kugira ubuntu ukagira uti ibi bintu turiko turumva koko imyaka mirongo itanu cyangwa irenga bisesereza abanyagihugu ntubandanye rero ugenda kubironderamo inyungu za politiki n'iziwawe ubirondere nk'inyungu z'igihugu cyose perezida silvestre ntibantunganya mwahoze murongo wa burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika nanjye ndabashimiye cyane ko akanya mwampaye kandi reka nagafate nifuriza umunsi mukuru mwiza wo kwibuka intara yo kwikukira abarundi bose turagushimiye fred kuri iyo nkuru mu rwanda umucamanza mu rwego rudasanzwe rwa sentare nkuru mu gihugu ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu n'ibirengera imbibe yahanishije Jean Claude iyamuremye igihano cyo gufungwa imyaka mirongo ibiri n'itanu inyuma y'uko amwegetse ku icyaha cya jenoside uyu mugabo yarungitswe n'igihugu cy'ubuholande kuburanira mu rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu erike bagire ubusa n'iyo nkuru adufitiye isomwa ry'urubanza ryatwaye byibura igihe kitari munsi y'isaha n'igice inteko y'abacamanza isimburana mu gusoma imyanzuro y'urubanza rwa bwana jean claude iyamuremye bakunze kwita nzinga ni isomwa ryabaye hifashishijwe ikoranabuhanga ry'iyakure ubushinjacyaha bwari ku biro byabwo iyamuremye muri gereza mu gihe abacamanza bo bari ku cyicaro cy'urukiko i nyanza mu majyepfo y'u rwanda nyuma yo gusesengura ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha umucamanza yahamije uregwa ubwicanyi bw'abatutsi bwabereye ku kigo nderabuzima cya kicukiro inyanza ya kicukiro ndetse n'ibitero byagiye bigabwa mu ngo z'abatutsi umucamanza yavuze ko abatangabuhamya bashinje nzinga ko yari kumwe n'izindi nterahamwe bashorera abatutsi babakuye kicukiro ahazwi nka sonatibe baberekeza inyanza ya kicukiro ari naho biciwe bamushinja ko yahatangiye amabwiriza y'uburyo interahamwe zagombaga guhagarara kugira ngo hatagira umututsi uzicika ku byo batavugaho rumwe mu buhamya bwabo urukiko ruvuga ko amategeko ateganya ko ubuhamya bwabo butateshwa agaciro igihe basanzwe ukwivuguruza kwabo kudakabije kandi ko gusanzwe kubaho mu gutanga ubuhamya urukiko rukavuga ko abatangabuhamya bashinja ururegwa nta bumenyi bafite ku byabereye i nyanza kuko batahageze abatangabuhamya kandi banahuriza ku kuba bavuga ko iyamuremye yari interahamwe ikomeye ku kicukiro na mbere y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane bakavuga ko bamubonaga ahantu hatandukanye mu bihe bitandukanye afite intwaro ni nacyo kimwe cy'abatangabuhamya bamushinja ko yagaragaye mu bitero byishe abatutsi ku kigo nderabuzima cya kicukiro ntibahuriza ku matariki byabereyeho umucamanza akavuga ko kutayahurizaho bitagize inenge ikabije yatuma ubuhamya bwabo bwimwa agaciro akavuga ko icy'ingenzi ari uko ibyo bavuga babyiboneye naho ngo kwibuka amatariki y'ibikorwa byabereyeho byo ntibyoroshye bitewe n'igihe gishize umucamanza yahamije iyamuremye kuba mu gatsiko kahigaga abatutsi kabaziza ubwoko bwabo bishimangira uruhare yavuze ko rukomeye yagize mu bwicanyi urukiko kandi rwemeje ko nzinga yagize ubushake bwihariye bwo gukora icyaha cya jenoside rwavuze ko nta cyamugwiririye mu gukora iki cyaha kuko ngo ntaho bigaragara ko yagihatiwe icyakora ku bwicanyi bwabereye i gahanga no kuri eto kicukiro urukiko rwasanze nta bimenyetso bifatika ko iyamuremye yabigizemo uruhare rwemeje ko rutashingira ku buhamya bw'abamushinja kuko ukwivuguruza kwabo banavuguruzanya bibumbatiye ugushidikanya ku byo bamuvugaho nyuma y'isesengura rishingiye ku ngingo z'amategeko umucamanza yavuze ko icyaha cya jenoside gihanishwa igihano cy'igifungo cya burundu nta mpamvu nyoroshyacyaha gusa hitawe ku buremere bw'iki cyaha umucamanza yavuze ko asanga amategeko amwemerera kugabanyiriza igihano uregwa kuko asanga hari impamvu nyoroshyacyaha umucamanza yashingiye ku myaka cumi n'icyenda y'amavuko uregwa yari afite mu gihe ubwicanyi bwabaga avuga ko kuri iyo myaka byari byoroshye ko iyamuremye yagwa mu bishuko yavuze kandi ko hari abo yafashije kurokoka cyangwa bakabona uburyo bahunga barimo abari bahunganye n'umuryango we umucamanza yahisemo kumuhanisha igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu aho kumuhana ubuzima bwe bwose nyuma y'icyo gihano umucamanza yategetse ko jean claude yamuremye asonerwa igarama ry'urubanza kuko aburana afunzwe aho yari yicaye muri gereza nkuru ya mpanga agaragara mu buryo bw'ikoranabuhanga nta marangamutima adasanzwe yagaragaje urukiko rwemeje ko rutararangiza kunonosora imyanzuro y'urubanza rwizeje ko mu gihe kitarenze icyumweru imyanzuro y'urubanza yose izaba igeze ku baburanyi bombi ntitwabashije kumenya niba uregwa azajurira igihano nyuma yo kubona iyo myanzuro kuko akimara gusomerwa ntacyo yarengejeho ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufunga ubuzima bwe bwose agasaba kugirwa umwere akavuga ko ibyo aregwa atabikoze avuga ko atashoboraga gukora jenoside kandi nyina umubyara ari umututsikazi iyamuremye w'imyaka mirongo ine n'itandatu y'amavuko bakunze kwita nzinga yageze mu rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu avanywe mu gihugu cy'ubuholande yafashwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu afungirwa mu buholande aho yakoraga akazi ko gutwara abakozi ba za ambasade za isirayeli na finilande aho bagira ubusa ijwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda urakoze eric ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS riherutse gutangaza ko ikiza cya COVID-19 cyasubije inyuma ibyari byashyizwe ko mu mugambi wo kurandurana n'imizi indwara zititaweho n'iz'indiririzi mu gifaransa bita maladie tropicale neglige canke neglected tropical diseases mu congereza ni indwara OMS ivuga ko zandurwa n'abantu umuriyaridi umwe n'ibihumbi amajana indwi ku isi hose mirongo ine na bitanu ku ijana byabo bari muri afurika mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yabiganiye ko na Jean Bosco Mbonigaba umuyobozi w'agateganyo w'agashami kajejwe kurwanya indwara zititaweho n'iz'indiririzi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC atangura amubwira izo ndwara izo arizo izo ndwara ni indwara mu by'ukuri zikunze kwibasira cyane cyane abantu babayeho mu buzima buciriritse ni indwara kanini zijyanirana n'isuku nke cyangwa se umwanda muri rusange akaba ari indwara mu by'ukuri ziganza cyane cyane mu bihugu biri ahantu hashyuha cyangwa se hari n'ubuhehere izo ndwara ahanini zikaba zikubiyemo inzoka zo mu nda zikaba zikubiyemo n'indi yitwa dariziyoze iyo ntabwo iba mu nda iba mu miyoboro y'amaraso yegereye amara yibandurira mu bishanga hakabamo indi itera ubuhumyi bw'amaso ariyo bita tarakoma ndi kuvuga iziganje cyane cyane muri rusange no ku isi zihagaragara hakaba n'indi yo kubyimba ibirenge bita ibitimbo cyangwa imidido hari n'aho bayita ni imisozi iyo mu gifaransa bayita shariyoze emfatike hakaba n'indi bita onkoserikoze nayo itera ubuhumyi bw'amaso ndetse no kwangirika k'uruhu bayita onkoserikoze izo ni zimwe muri eshanu z'ingenzi zikunze kugaragara cyane cyane ku isi ariko ntabwo ari izo gusa zigize indwara zitaho uko bikwiriye hari n'izindi hari urugero nko kurumwa n'imbwa imbwa zino zishobora kuruma zikagutera nk'indwara ibisazi by'imbwa hari kurumwa n'inzoka ikaba yagutera ubumara hari n'indwara ya teniya ituruka ku kurya ingurube cyangwa se n'inka zidatunganyije neza inyama zazo zidatunganyije neza ndetse hari n'ubwo ishobora kugera mu bwonko mu gihe amagi y'iyo ndwara y'iyo nzoka ya teniya cyane cyane yatutse ku ngurube abashije kutujyamo hari n'izindi nyinshi urugero nanone nk'ibibembe ni imwe mu ndwara zitaho uko bikwiriye nk'uko bigaragara ku rutonde rw'umuryango w'abibumbye akaba ari ndetse indwara mu by'ukuri zigera kuri makumyabiri zikaba zishyirwaho n'umuryango w'abibumbye bitewe n'uko itsinda rishinzwe riba ryabanje kugenzura iyo ndwara rigasanga koko yibasira igice kimwe kurenza ibindi bice by'abaturage kandi ahantu yiganje kurenza ahandi bigatuma babasha kwishyiramo izo ndwara ziba ziri zita leta uko bikwiriye arizo nk'uko bivuze mu cyongereza zitwa eritibiri mu magambo ahinnye muri izo ndwara izikunze kuboneka mu rwanda ni izihe zihagaragara cyane nimero ya mbere ni inzoka zo mu nda ziragaragara mu rugero rugaragara kuko nibura mu bantu ijana bapimwa ushobora gusanga nka mirongo ine barwaye izo nzoka zo mu nda hari nanone n'izindi zijyanye niyo realiziyoze ahanini igaragara mu ahantu hatandukanye hari amazi adatemba wenda nko mu buhinzi bw'umuceri n'ibindi hari indi yitwa shishikara cyangwa se ubuheri nayo ikunze kugaragara mu rugero rugaragara ndetse n'indi yitwa imidido imidido idatera fereze lymphatique itewe n'ubutare buba mu butaka ariyo bita podoconiose nizo urebye z'ingenzi zikunze kuhagaragara cyane izindi zikaba zirimo zigenda zicika zitakiri ikibazo gihangayikishije nk'ibende irimo kugenda icika cyane n'izindi zimwe na zimwe zitakiri ikibazo mu by'ukuri gihangayikishije ubuzima rusange bw'abanyarwanda oms ivuga ko hari byinshi byari byagezweho mu kurwanya izo ndwara nk'uko mubivuga harimo izigenda zicika hari ibyagezweho rero ariko deparitoma ishinzwe gucunga indwara zititaweho n'izindirizi mu ishami rya oni ryita ku buzima ivuga ko hari ubwoba ko igice kinini cy'ako kazi gakomeye kandi gafite akamaro cyane kakozwe gishobora gusubira inyuma uko byahoze mbere biturutse ku ngaruka za covid cumi n'icyenda mu rwanda iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda cyagize ingaruka ki mu rugamba rwo guhangana n'izi ndwara mutubwiyemo zimwe ni byo koko izo mpungenge zirahari ku isi yose no mu bihugu byinshi by'uko ibyagezweho cyane cyane mu guhashya zino ndwara bishobora gusubira inyuma kubera ikibazo cya covid cumi n'icyenda ariko ningera ku ruhande rw'u rwanda dushobora kuza gusanga ahubwo hari ibiri gukorwa ndetse bitewe n'ingamba leta yashyizeho ugasanga bishobora no gufasha mu guhashya ikibazo cy'izo ndwara ziterwa n'umwanda ahanini cyane cyane nk'inzoka zo mu nda wenda impungenge za mbere z'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe zijyana cyane cyane n'ibihugu bitabashije kujya bitanga ibinini by'inzoka cyangwa se n'ibyo binini by'izo ndwara zindi twahoze tuvugaho kuko ubundi kugira ngo bazihashye ibihugu byinshi bikunze gutanga ibinini by'inzoka cyangwa se by'izo ndwara zindi muri rusange abantu bagifite icyeyo cy'imyaka runaka bose bakaba ibinini by'inzoka ubu rero kubera ikibazo cya kovide ibihugu byinshi ntabwo byabashije gukora icyo gikorwa cyo gutanga ibyo binini kubera ikibazo cya kovide ko hagaragara ko mu gihe babitanga bishobora gutuma abantu bahura n'ubwandu bwa kovide bikavuga bati kugira ngo rero tubitange reka tubyihorere ari naho habayeho ibyago by'uko bimwe mu binini byaba byatanzwe nk'inkunga mu bihugu bitandukanye amakuru avugwa y'uko hari ibyagiye byangirika ni ukuvuga ngo tariki yabyo y'ukoreshwa ikagera bitari byakoreshwa bikangirikira mu masoke bigatwikwa ubu mu rwanda ho oh, navuga ko hagiye habaho guhuza n'ibihe twabaga turimo bya covid kugira ngo bitabuza cyangwa bidasubiza inyuma urugamba twari tumaze kugeraho cyangwa se insinzi twari tumaze kugeraho duhangana n'izo ndwara kuguhuza n'ibihe rero kwagiye kujyanirana n'uburyo u rwanda rusanzwe rukoramo ibintu ndavuga cyane cyane uburyo mu mudugudu mu isibo inzego zikorana aho abajyanama bakoranye na mutwara sibo mu kugira ngo bagere urugo ku rundi byaba bimwe biri gupfira mu masoke amwe n'amwe cyangwa se mu bubiko bw'ibihugu bw'imiti bimwe na bimwe ariko mu rwanda twavuze tuti kuki bitamanuka bikajya hariya mu isibo umujyanama akagenda areba urugo ku rundi abaha ibyo binini bikenewe kugira ngo bifashe abana ndetse n'abantu bakuru aho ubwe yabanzaga kwirinda akambara ibimurinda kugira ngo atandura cyangwa atandura urugo ku rundi hamwe na mutwara sibo afatanyije gukorana kw'inzego iz'ubuzima n'iz'ubuyobozi busanzwe byafashe gutuma nta kinini twava ngo gipfuye ubusa kubera aho kitakoreshejwe ngo gihabwe abari bakigenewe kibavure kibarinde izo ndwara zititaweho uko bikwiriye usibye n'ubwo buryo bushya bwashyizweho bwo gukora urugo ku rundi hasi n'ubundi buryo bushya bw'uko umwarimu mu gihe yigisha abana hagezweho igihe cyo gutanga icyo kinini kuko atakibaha nyuma y'uko ahawe amabwiriza y'uko yabigenza kandi mu buryo burinda abana bari ku ishuri ubu ni uburyo bwagiye bushyirwaho rero none ikindi kintu navuga ngo gisa nk'aho cyafashije mu kurwanya zino ndwara nubwo nta twakwishimira ibyago bya kovide nta n'uwabyishimira na gato ahubwo hari amasomo byagiye biduhaye nicyo navuga ni ukuvuga ngo kuba twahuye n'ibyago byaduhaye kwigamo amasomo y'uburyo noneho twahangana n'ibindi bibazo bitandukanye duhura nabyo muri ubu buzima bwo guhangana n'izi ndwara aho mu gihe iki kintu cyo gukaraba intoki ahantu hose hashoboka kenshi bishoboka kirinda covid ariko kinafasha no kurinda izindi ndwara zabaga ziganje cyane nk'izo nzoka zo mu nda n'izindi ku buryo mu buryo butandukanye tugenda dukora n'izo nzego zitandukanye kugira ngo turebe n'icyo twakwigira mu bihe tuba turimo tubashe kuza serivisi zikenewe kuri abana kugira ngo aho bari bageze badasubira inyuma cyane cyane ndavuga nko kwigwingira ry'abana cyangwa se imirire mibi izo nzoka zo mu nda zizwiho kuba zituma abana batanyurwa n'ibyo barya kubera ko ubwazo zitungwa n'ibyo ngibyo baba bagiye bituma bitabayoboka ubwo rero kugira ngo ibyo bintu bibashe kugerwaho dukora n'izo nzego zitandukanye zishinzwe kurwanya igwingira kugira ngo twizere ko ibi nibigera ku bantu bose mu gihe gikwiriye ko nabonye abo bajyanama b'ubuzima bavugaga bagenda mu ngo natwe zatugezeho barimo gutanga imiti ibinini ngo byifashishwa kuvura inzoka kuva ku bana batoya kugeza ku bantu bakuru nanjye rero mu bantu bakiriye nanjye ndimo ariko nakiriye ufite impungenge ntize ibyatsi ariko numvise ko cyatanzwe na minisiteri y'ubuzima mbasha kuba natakira nabaganiye se nk'izo nzoka bavuga ni nk'izihe kuko bavuze ko hari indwara zititabwaho izo ndwara zititabwaho ni nk'izihe wenda reka nsobanure kuki abantu bakuru kuri ubu ngubu bari guhabwa ibinini by'inzoka mu by'ukuri byaje kugaragara ko guha abana bato umwaka umwe imyaka cumi n'itanu ikinini tugasika ababyeyi usanga n'ubundi niba umwe muri ba babyeyi yari arwaye indwara cyangwa se nubwo atarumviye akaba n'umuntu mukuru imyaka cumi n'itanu yari afite izo nzoka zo mu nda arongera n'ubundi yanduza wa mwana afashe kintu usange ahita yandura vuba noneho ingaruka nziza cyangwa se za nzoka yakize yongera ahita azigira zikomeze kumunga bwa buzima bwe niyo mpamvu minisiteri y'ubuzima yabonye ko ari byiza ko yajya iha n'ibinini by'inzoka n'abantu bakuru kugira ngo mu rugo rwose abantu bavurwe inzoka hanyuma bitume mu rugo rugo za nzoka zihacika niyo mpamvu n'abantu bakuru kuri iyi nshuro barimo guhabwa ibinini by'inzoka kugira ngo tujye gutwashya za nzoka zo mu nda dore ko zinatera ikibazo cy'ibara mu kugwingira kw'abana cyangwa se mu mikorere mibi y'abana ikintu yari agarutse yibaza ko inzoka zo mu nda zaba ari izihe inzoka bakora ni izihe reka se nk'aho mubwira ubwoko bwazo hari inzoka bita afurikasi cyangwa se runungu mu kinyarwanda ni inzoka iyo zibaye nyinshi mu nda hari igihe zitobora n'amaso iyo zitabaye nyinshi cyane ariko zituma noneho bya bindi umuntu ariye kuko byinjira mu muntu binyuze mu mara byinjira mu mara kugira ngo bigere mu muntu iyo ari nyinshi bari mu mara bituma bya bindi kwinjira mu mara bitabasha kugenda ngo bigere mu muntu bibashe kumugirira akamaro haba mu kubaka umubiri we n'ibindi byinshi bitandukanye inshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimire ko mwahisemo gukurikirana radiyo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banje wamfashije gutegura aya makuru uwashyize hamwe aya majwi ni fasige beyehu amakuru yari ahagarariwe na edi gwema nawe kuri mikoro mwari kumwe naje fide niyo ngabo mugire ibihe byiza